murumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti muratwumvira kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni jeffrey mutago mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba umwuzukuru w'umwami mwambutsa aranenga ihindura ry'amazina ya bimwe mu ndangamurage w'uburundi ihindurwa ry'izina ryari ryahawe kirya kibuga rero vyerekana ko ari ukwihakana imvo zari zabitumye ni ugusuzugura ingwano umugano rwa gasore yari yaragwanye ni ukwihakana agaciro k'uruvugwa rwa gasore
uwo ni aline ndenzako umwuzukuru w'umwami mwambutsa akaba mwishywa wa rwagasore hanenga ihindurwa ry'amazina bimwe mu ndangamurage uburundi turanababwira ku kigega ubwongereza na canada biherutse gushyiraho cyo gufasha ubwisanzure bw'itangazamakuru tunabagezeho igice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye n'umunyarwandakazi anatali mukundwa umaze imyaka ajya mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru kugira ngo akangurire ubutegetsi bw'ibihugu by'uburayi ko uburenganzira bwa muntu bukwiriye kubaha kubahirizwa ntimujye kure naho mu kanya nongere mbaha ikaze muri aya makuru duhereye mu burundi aho aline ndenzako uyobora ishyirahamwe memoire commune avenir commun riharanira kubungabunga ibikorwa ndangamurage n'amateka ajyanye nabyo anenga leta y'uburundi iherutse guhindura amazina ya bimwe mu biranga amateka y'igihugu uku kunenga kuba inyuma y'aho umukuru w'igihugu ahinduriye amazina y'ibibanza inzu n'imihanda harimo n'ikibuga mpuzamahanga cyitiriwe umuganwa rwa gasore waharaniye ubwigenge bw'uburundi burundi aline ndenzako unenga icyo gikorwa ni mwishywa wa rwagasore akaba umwuzukuru w'umwami mwambutsa eloge welikaneza nibyo atubwira aganira n'ijwi rya amerika aline ndenzako yafatikanije n'umumenyeshamakuru rurangiranwa afise ubwenegihugu bw'ubufaransa n'ubudagi beate clasfeld azwi rwose mu kurwanya abakozeho nyabwoko ry'abayahudi mu gihugu c'ubudagi mu gushinga ishirahamwe memoire commune avenir commun ryo kwibuka amabi n'ibiza vyashikiye uburundi agereranya guhindura izina ry'ikibuga citiriwe rubi rwa gasore no gusuzugura urugamba muganwa yagwanye murazi ko iyo umuntu yinjiye mw'idini baramuha izina ry'ibatisimu kuvugwa akaba yiyemeje kuzokurikirana ijambo n'ingendo y'iryo dini iyo rero ashatse kurivamwo arasaba bakamufuta mu bitabo ryegamiye iryo sengero ni ukuvuga rero ko yoba yiyemeje ko kuva ico gihe iryo dini yahoramwo aryihakanye yinjiye irindi dini araheza akabatizwa gushasha agahabwa irindi zina ihindurwa ry'izina ryari ryahawe kirya kibuga rero vyerekana ko ari ukwihakana imvo zari zabitumye ni ugusuzugura ingwano umugano rwa gasore yari yaragwanye ni ukwihakana agaciro k'uruvugwa rwa gasore erega rwa gasore ntiyishwe n'ingwara yapfuye ku mpamvu itomoye yapfiriye igihugu ciwe ni naco gituma mbere ntivuza kubishura nk'umwisho wa rwa gasore ko rwa gasore ntiyapfuye ngo nuko yari marume canke ngo nuko yari umwana wa mwambutsa ari we sogokuru yapfuye kugira ivyo gucinyitsa abarundi vyari bigezweko bihagarikwe yapfiriye ubumwe bw'abarundi yapfuye kugira ntitugwe mu mutego w'abazungu b'ico gihe bariko bigisha urwanko n'amacakubiri turetse ivyo umupfasoni ndenzako anasigura ko ibimenyetso bimaze igihe bishingwa mu gihugu binyegeje inyuma inyungu za politike ibimenyetso vyinshi vyagiye biraterwa mu gihugu cose muri ino myaka iheze ni ivyibutso vyashizweho kugira ngo nkurunziza akoranye abantu anezereze bamwe bamwe ntaco bimutwaye ko biteranya abarundi igikuru ni uko yokwiyegereza abarundi mu bwinshi mu gihe turiko twegereza amatora ku munyapolitike rero yandika kahise sico gikorwa ciwe ni akazi k'abavyigiye bazi uko bikorwa kugira ntihagire icibagirwa ntihagire n'uwo babeshera reka rero ako kazi tukarekere ababishinzwe abanyepolitike nabo bakore ibyo bashinzwe nabyo akaba ari guteza imbere igihugu no kuronderera inyishu ingorane z'abanyagihugu iyo umunyapolitike nk'uko byashitse no mu bindi bihugu iyo yabuze uburyo bwo gutora inyishu n'umuti w'ingorane z'igihugu biroroshe ko aca akoresha kahise k'igihugu ariko ni ukwiyumanganya imirimo ajejwe nk'umunyapolitike iyo mirimo umukuru wa memwa commune avenir comme arabona ivyo yokemura abarundi barakeneye kubaho kumenya icokorwa kugira tuve muri izi ngorane abarundi bashaka kubaho mu mahoro abarundi bararushe gufatwa nk'imbura kimaze mu gihugu cabibarutse abarundi ntibarondera akamana abarundi barondera abantu bashobora gusonera amasezerano twumvikanye kugira dushobore kubaho mu gihugu cacu mu mahoro utaguma umuntu yikanga ico bakigira kimushikire madamu ndenzaka anerekana ivyo yibaza vyotuma abarundi babana mu mahoro uno munsi turiko turagwana no kutagwa mu mutego w'amacakubiri witegereje neza ibyo abarundi bakora minsi yose biragaragara ko abarundi bihakana ayo macakubiri ego harimwo ababigwamwo bivuye ku mvo nyinshi ariko nibaza ko igikuru ni ukwanka kwitaba abo bahamagarira amacakubiri kugira ntituze turagwa mu manga twubake igihugu gitekaniriza umurundi wese ku itariki ya mbere ku kwezi kw'indwi hibukwa imyaka mirongo itanu n'indwi iheze uburundi bwiganzuye intwaro ya gikoroni perezida nkunziza yatangaje amazina mashasha y'ibibanza inyubako n'amabarabara mu vyahinduwe harimo ikibuga mpuzamahanga c'umupira w'amaguru citiriwe rwa gasore yapfiriye ukwikubukira ubu citirirwa intwari mu vyahinduwe amazina kandi harimo ikibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura cahawe izina ry'incungu ya demokarasi mercure ndadaye turetse ko n'abami bapfuye kera bazwi rwose muri kahise k'uburundi nka ntare rushatsi y'icambara ntama na mwezi gisabo bitiriwe inyubako n'ibarabara n'abapfuye vuba nka lieutenant general adolphe nshimirimana yahoze atwara iperereza mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba bamwegetse ko amabi abanywanyi babo bakorewe imbere y'uko yicwa ku wa kabiri mu k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nawe nyene yitiriwe ibarabara umukuru w'igihugu yasiguye ko bagize ico bitirirwa vyatewe n'ubutwari bw'ivyo baranguye muri kahise kugira ngo ntibizoze imangane rwagasura asanzwe ari no ku noti nkuru y'ibihumbi icumi ubu be n'umushikirangoma wa mbere pierre ngendandumwe bazibukirwa ku nyubakwa y'inama nshingamateka na nkenguzamateka izubakwa ku mugwa mukuru mushasha gitega eroge wurikaneza nairobi ijwi rya amerika urakoze eloge wirikaneza aho ngaho i nairobi mu kanya turagaruka mu biyaga bigari ariko reka tubanze tujye mu bwongereza na canada biyemeje gushyiraho ikigega cyo gufasha abanyamakuru igihe bajyanywe mu nkiko hirya no hino ku isi ibyo rero byatangajwe mu mpera z'icyumweru nyuma y'inama yabereye mu bwongereza isuzuma imiterere y'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ni inkuru yateguwe na mark yang afatanije na venuste nshimiyimana bombi bari mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza ishyirwaho ry'icyo kigega ryatangajwe na minisitiri w'ubanyamahanga w'ubwongereza jeremy hunt mu ijambo rye yibukije ko mu mwaka ushize abanyamakuru barenga ijana bishwe maze avuga ko icyo kigega kizabagoboka mu buryo butandukanye
mu nshingano z'icyo kigega harimo kunganira abanyamakuru mu manza no kwigisha abakorera mu turere turimo intambara kurinda umutekano wabo ubwongereza buzatanga hafi miliyoni enye buri mwaka mu gihe cy'imyaka itanu kandi turahamagarira n'abandi gutanga inguza zabo
ariko abanyamakuru bari muri iyi nama basabye ko abategeka iyi si barushaho kurinda ubusugire bw'abanyamakuru kandi ababacuje ubuzima bakabihanirwa amal cluny wunganira abanyamakuru mu nkiko
igihe jamal khashoggi umunyamakuru wa washington post yashyirwaga ku ngoyi n'abategetsi ba arabiya sawudite mu mujyi wa istanbul kugeza apfuye ndetse bakamucamo uduce abantu bose bigize ba ntibindeba
umunyamakuru anas arimayo anas wo muri ghana akora amaperereza yimbitse kuri ruswa no ku burenganzira bwa kiremwa muntu aravuga ko umurimo w'itangazamakuru ukwiye kubungabungwa
ku byerekeye umurimo wacu twese tugomba guhagurukira rimwe tukavuga ibintu uko biri kubera ko mu by'ukuri izo mbunda uko gushyirwa ku ngoyi kwakorewe jamal kashogi izo mbunda zakoreshejwe mu kwica ahmed suware izo mbunda nyirizina nizo zizakoreshwa mu kwica abanyapolitike niba tudahagurutse ngo turwanirire ukishyira ukizana kw'itangazamakuru
minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda dr richard sezibere yavuze ko abanyamakuru bakora akazi kabo neza kuko bakazi ariko ko ak'ubucuruzi kabananiye yifuje ko byatandukanywa avuga ko iki kigega kizabibafashamo
ndizera ko iyi gahunda nshya izabafasha kubitandukanya maze abacuruzi babone uko bashora imari bakora ubucuruzi nyabwo kandi n'abanyamakuru nabo bakora akazi kabo neza supporting the work of the journalists that work for the media houses.
nibutse ko igihugu cya canada cyafatanije n'ubwongereza gutegura iyi nama nacyo kizashyira amadolari ibihumbi magana umunani muri icyo kigega venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres
urakoze cyane venuste nshimiyimana aho ngaho i londres ni wowe utugejeje i kampala muri uganda aho umuhu- umuhanzi w'umurundi nzeyimana toma uzwi nka mukombozi ahamagarira abarundi kugira umutima w'urukundo no kwirinda bibatanya bikabatera guhunga igihugu cyabo uyu musore wabayeho umuhanzi w'icyamamare mu burundi yahungiye muri uganda ubu akaba atuye mu mujyi wa kampala yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi naho yatangiye eh, yatangiriye umwuga nye- nyine w'ubuhanzi umviriza uko bavuganye icya mbere na mbere natanguriye mu nkambi y'impunzi ya bimutabira ko niho nakuriye muri tanzania mpunze ndabandanya mbana umuririmbyi w'umwaka inshuro nka zitatu so mu burundi eh, mu burundi ma- mfise udushyimwe twinshi so muri icyo gihe naha ndiko ndakomeza eh, kuko hajya tarani taranihunga ni ikintu ari hose kiramera ubwo none ibintu uhanga bijyanye n'ubuzima waciyemo ngaho wakuriye mu mu- mu buhunzi na n'ubu ndabona uri umusore uri mu buhunzi hari ibyo muri- bityo bi- bikongera u- uka- uka- ukavuga ku bintu nk'ibyo waciyemo mu buzima ya je n'indirimbo zanje ubu ndiko album ndiko ndakora ubu yitwa world changers direction yuko ni album nakoze kugira ngo isi nzima uzoyumva ishobore kuzura guhindura isi ko nshobora guhindura isi we utihinduye kandi we kwihindura ni ukwemera kuba woza urukundo rube muri we mu mvugo mu ntambuko mu byo ukora byose bibe biri muri wewe so niyo album ndiko ndakora yitwa uh, world changers direction Eh.
Ah, ubu ngubu umaze imyaka ine mu buhungiro ko amahirwe yo gutaha none ari amezi ati Je- je kenshi bwa mbere na mbere kuba twarahunze ni kubera ikibisi kubera urukundo sa nibaza yuko amahirwe makuru ari muri twebwe abahunze n'abasigaye mu gihugu eh, kuko twebwe uyu munsi twebwe abarundi tugize urukundo ninde yohunga nta n'umwe yohunga je nibaza yuko aha baraduhumuriza ariko inyinshi nitwe tuyifise mu mitima yacu ko uyu munsi ugize umutima w'urukundo ku murundi mugenzawe nicyo ki- nicyo kizotuma utaha nujya wo- nawe ari mu burundi yagize urukundo nicyo kizotuma nyakira sasa bwa bundi ni connection zacu zibi zacitse sasa twakwiye kuzihuza kugira ngo abantu batahe none ibyo ubona ko byaba biri hafi kugira ngo abarundi batahe mu gihugu cyabo bose nko iyo bari bahungiye haba muri tanzania kongo na hano n'ahandi ibyo ubona bizaba igihe ki kugira ngo urwo rukundo rubeho abarundi bose bature mu gihugu cyabo bafite umudendezo ari nta bituma bamwe bahunga abandi bagasigara mu gihugu ya uzi ikintu kimwe abana b'abantu biratugora cyane kuko kenshi umwana w'umuntu aba yibaza yuko ari geno ukora ikibi nkagira amahoro ariko nibaza ko abarundi bamaze kubikora cyane babonye ko atamahoro ugira kuko urabona nk'ubu no mu gihugu n'abasigaye usanga umuntu nimba yaracungwa n'umuntu umwe ubu acungwa n'abantu batanu cumi sigure ko nawe nyine nta mahoro agira Sa- ubu nibaza yuko nabo barushe impande zose ziba zarushe uwahunze n'uwasigaye twese harageze igihe aho tuvuga uti no ko nibaza yuko bajya birutse niho nzo umutunzi akomeye nibaza yuko bajya basigaye hari icyo banjyanye ariko musanze yuko mwese ikibazo cyari cya kindi nyene gukorera uburundi kuko uburundi bwarahezagiwe sa ni byiza ko iyo migisha itwoza twese ariko mu gihe wibaza yuko we woze wenyene uzoca ugira inzobe kurusha jewe ntibizoshoboka sa nibaza yuko igihe cyageze kuko umwe wese yaragerageje inzira yabona yuko ishobora kumuha amahirwe yaragerageje kandi yarabonye ko atagihinduka bwa bundi urukundo nicyo kintu gikenewe tunibaza yuko ubukundo bugiye kuzuka mu barundi
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu kandi mushobora no kuyikurikira ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu abantu hirya no hino bakomeje gushyira mu majwi umugambi wa minisitiri w'ubutaliyani ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu mateo silvani wo gukumira impunzi muri iki cyumweru yafunze ikigo cy'impunzi eh, cyakiraga abimukira basaga ibihumbi bitanu umwaka ushize ivienne muri autriche silvani yavuze ko abanyafurika bajyanywe bunyago mu bucakara barabimukira maze minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa luxembourg jean aselbon amwibutsa ko igihugu cye cyakiriye impunzi z'abataliyane amusaba kugabanya agasuzuguro umunyarwandakazi anatali mukundwa umaze imyaka ajya mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru kugira ngo akangurire ubutegetsi bw'ibihugu by'uburayi ko uburenganzira bwa muntu bukwiriye kubahirizwa madamu mukundwa rero amaze kandi kwishyurira amashuri abana b'abanyarwanda barenga mirongo itatu ayisumbuye na kaminuza ashingiye ku bikorwa by'ishyirahamwe ayobora igitego inyange aherutse kuganira na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri londres mu bwongereza umva uko baganiriye
iyo uvuga iyo wandika iyo umuntu asomye inyandiko zawe kuri izo mbuga nkoranyambaga cyane cyane abona usa nu- n'uhangara abategetsi b'uburayi ukababwiza ukuri u- ukabakangurira inshingano zabo mbese u- u- ntabwo buba ufite
Ah, umugani w'ikinyarwanda uh, urawuzi aho tuvuga ko aho kunigwa n'ijambo ah, wanigwa n'uwo uribwiye hari ukuntu aho dutinya ibintu tu- tugatinya tuvuga baranyica Ub- ubwoba bwo gupfa Ub- ubwoba bwo gupfa rero hari igihe u- u- umuntu abugeraho ukabona icyo ugamije icyo ushatse gu- ku- kugeraho ki- kiraguta kure ubwoba bwo gupfa ubwo rero ikindi kintu gituma tudakora ikintu ni ukuvuga ngo simbyivangamo simbyivangamo batabimbonamo ariko kuva ngamije igikorwa nka nka nka kiriya cy'ikiremwa muntu ntabwo mfite ubwoba yuko babimbonamo Is- isi yose izabimbonemo isi yose izambone nambaye umupira wanditseho ngo merde alors isi yose iza- izambone nanditseho uh, unicef nanditseho kanseri nanditseho medecins sans frontiere nanditseho ibyo byose nirukira isi izambone ikindi rero ni ukumva yuko ah, ntibindeba kumva umuntu avuga ngo ntibindeba ni akazi kabo bo bariya kumva ko bi- ibintu bituri kure ni- ni ni- ni ukwibeshya cyane kubera ko ah, turi hano mu isi dufite abana dufite abantu tuziranye ah, dufite abandi bantu Nta- ntago na rimwe ah, abanyarwanda ntago aribo nabibwira kubera ko amakuru yacu turayazi nta na rimwe wakwicara ngo uvuge ngo ibintu ntibindeba kubera ko ibintu birahinduka ibintu birahinduka kandi bigahindukira bikaguhindukira cyangwa bigahindukira uwawe cyangwa bigahindukira n'ikiremwa muntu Ah, ubwo rero urumva ah, nkurikije ibyo byose nta- ntago bintera ubwoba ah, bwo kugira ngo mvuge i- ibintu mbona bi- bijyanye n'ubuzima nifusha nifuza kubamo kandi nifuriza abandi ukomeje ku banyarwanda n'ubunyarwanda uri umunyarwandakazi nibutse abumva ijwi ry'amerika ko anatari mukundwa tiri atuye muri luxembourg akaba ari umubirigikazi w'umunyarwandakazi eh, ukora amarushanwa hirya no hino ku isi kugira ngo afashe impunzi n'abimukira bagerageza kwinjira mu burayi none eh, kuri abo banyarwanda wari ukomojeho eh, mbese muri ayo marushanwa yawe hari icyo u- u- ufataho kugira ngo ufashe n'abanyarwanda niba hari ababa bakeneye gufashwa ku byerekeye rero abanyarwanda guhera ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane mfite ah, ishyirahamwe ah, ryitwa igitega inyange Ah, iryo shyirahamwe na- narishyizeho kugira ngo nkore ibintu bitatu kugira ngo mfashe urubyiruko kwiga iyo mvuga urubyiruko ni ukuvuga abana ba- bari muri sogonderi no muri univerisite Ah, ariko nka nka ibyo byose nyine dukora ku bushobozi bwanjye nahereye ku bana nari nzi ah, aho navutse abana bari baravuye mu mashuri ba- ba- b'abakene bafite ub- bafite ubwenge b'abakene batabasha kujya kwiga mba- mbaheraho nkoresheje udufaranga nk'utwo ngutwo du- duke mba mbona mba- mbasubiza kwiga ikindi ni ukugira ngo ah, nari natangiye no gufasha ah, abatishoboye kugira ngo bivuze ariko rero nk'uko tubibona no- no- n'u rwanda ruratera imbere ku buryo n'ibintu byo byo gufasha abantu bya mituweli ba- byagiye imbere rwose ari igikorwa cyiza cyo kugira ngo ah, abantu babashe ku- kubasha byibuze kwivuza ikindi cya gatatu muri iyo asosiyasiyo ijya itega inyange ni ukugira ngo gufasha abantu kwikorera udu- imishinga kwikorera imishinga mu rwanda wari urimo uvuga ikintu cyo kuvuga ngo ngo impunzi ziza mu buraya afite ntabwo ari impunzi ziza mu buraya gusa ni impunzi eh, zo ku isi yose no mu rwanda hari impunzi no muri congo hari impunzi na- na- na- na hariya hose ku isi yose hari impunzi ku buryo rero i burayi ntabwo bagomba kumva yuko impunzi ziri ziri ino gusa ntiziri ino gusa ziri mu isi yose impunzi ziri mu isi yose none se ubona isi yose yafatanya gute kugira ngo izo mpunzi izibungabunge ntihagire mbese n'umuntu ahubwo wumva ko ari impunzi afurika yo yakora iki ni uruhe ruhare ru- afurika yagira kugira ngo mbese n'izo mpunzi z'abanyafurika ntizikomeze kujya eh, kwiyahura muri mediterane ku byerekeye rero ah, afurika hari ikibazo nibaza nibaza i- impamvu urubyiruko rwacu nibaza impamvu abana bacu ba- bajya kuba mu bucakara amakuru yose yanditse ku bintu bibera hariya libya ubu ngubu ah, abirabura baza aho kugira ngo babashe no byibuze no kugwa muri ayo mazi ya mediterane bakajya kuba mu bucakara mu- muri libya no mu bindi bihugu bituranye na na, na mediterane aho ngaho kuki abana bacu baba mu butindi Ku- kubera iki afurika du- dufite ah, u- ubutaka dufite ibintu mu butaka du- dufite ibintu duhinga amakawa icyayi ah, du- dufite i- ibitoki dufite za avoka dufite ibintu ku- kubera iki u- ubutindi butwica Ku- kubera iki nta ntabona ah, abategetsi ba- bacu benshi ndi kuvuga benshi hari bamwe babikora I- ibi ngibi ndi kuvuga ntabwo ari politike ndi kuvuga ah, nkurikije ubuzima bw'ikiremwamuntu Ku- kubera iki nkabona abategetsi benshi ngo bahaguruke nk'uko hano i burayi bahagurutse ba- bakamira babuza abantu kwinjira kubera iki abategetsi bacu badahaguruka ngo ngo ngo bavuge bati bana bacu mwicara aho ngaho reka tubafashe kugira ubuzima bwiza tubafashe kutifuza kujya i burayi I- inzozi z'i burayi inzozi z'i burayi ni iki uzi ko abantu ba- bari hano i burayi barara munsi y'amateme barara hanze ba- ba- barara mu mu- mu- ah, mu mihanda barara mu mashyamba hano udushyamba dutoya dore nta nubwo haba hari n'amashyamba manini cyane Ah, kuki Ku- ku- kubera iki ubwo rero ni ikibazo nkubise aho ngaho cyumvikana ku- ariko kuki kuki anatari mukundwa abanyarwanda bakumva wabwiraga abanyamahanga ariko se abanyarwanda bakumva eh, cyane cyane abadamu bo mu kigero cyawe eh, naho watangira uvuga uti badamu nimuhaguruke ntimwikwicara nimu- nimu- nimugendagende mukore um, ah, mbese ibi ah, ibintu by'akarasisi ngororangingo ah, u- bo wababwira iki abadamu rero buriya tuba dufite u- uruhare eh, runini cyane n'ubundi tuba twarahawe n'uko nyine turi abadamu muri ababyeyi kandi ko turi ababyeyi du- dufite abana du- dufite aba- abatureba ah, kandi burya tukagira ni- ni- n'icyubahiro ah, tukavuga iyo tubashije kuvuga ba- bakatwumva Ah, abadamu rero ah, nti- nta- ntabwo kumva yuko umudamu ugeze mu myaka mirongo ine mirongo itanu agomba kungana n'in- n'ingunguru Iki- i- kuvuga kungana n'ingunguru ntabwo ndi ku- ndi kugaya abantu baba babyibushye ba- ba- bari banini ikibazo njye mba ndi kuvuga ni ubuzima Ku- kubyibuha ukare- ukarenga cyane bituma umuntu agira ubuzima bubi umutima ah, ukagira ibindi bintu O- OMS ku kintu cya mbere ya ikintu kiri imbere gituma abantu benshi bapfa ni- ni- ni ukuba nta kintu bari gukora ugakora ukicara mu biro ugataha ukicara mbere imbere ya ya, ya za televiziyo ukinjira mu modoka yawe uka- ukagenda ndi kubwira rero aba- abadamu bari mu mu kigero cyanjye ah, ni- ni- nimuhaguruke rwose ikiremwa umuntu burya umuntu ndi kuvuga ikiremwa muntu a- aragenda n'iyo atirutse aragendagenda n'iyo atirutse akora imirimo y'amaboko akagira ikintu akora kugira ngo amaraso agendagende no mu mubiri uravuze uteye nda nabwira abadamu nakangurira abadamu bari mu kigero cyanjye ariko eh, sinzi niba umuntu yabivuga sinzi niba bazahita bamenya ikigero cyawe icyo ari cyo
uri gutinya kumbaza imyaka se ndi ndi hafi kugera muri mirongo itanu mu minsi iri imbere da I- simbitinya kubera yuko nyine mfite ah, i- i- i- i- iryo shema mfite iryo shema ry'uko ah, ah, mu buzima bwanjye nakoze ikintu cyose nifuza ariko ni n'ishema ritangaje kubona ufite imyaka mirongo itanu ukaba ukigenda muri ayo marushanwa akomeye ayo bita ah, somi marato ndetse ah, ukaba unanitegura gukora marato ni ukuvuga ibirometero mirongo ine na Na bibiri.
bibiri eh, u- u- wirukanka izo mbaraga uzikura hehe U- u- unywa amata angana iki unywa amazi angana iki unywa u- urya imboga zingana iki Ya, i- i- imbaraga rero, i- i- navukiye rero mu biti navukiye mu biti by'imbuto ah, ah, ah, imbuto eh, ha- haru- eh, hari impu z'urubuga mfite kuri facebook ni- nita ah, mbyita mu gifaransa ariko jabite mon corps iyo rero utangiye kubona yuko uruhu rw'umubiri ni ukuvuga ah, uti mba mu mubiri wanjye mba mu mba mu mubiri wanjye iyo uh, urabizi iyo ubona uh, uzasitare rimwe urebe ukuntu ino ryonyine rikuza kugenda rikakuza gukora rikakuza ibintu byose iyo rero utangiye kumva yuko umubiri wawe ari we ugukoze na- ne- u- u- igitekerezo cya mbere ni ukuvuga reka mufate neza mufate neza nige neza ni- nirinde ibintu bi- bi- ah, biriya bintu tugenda tuka- tukagura hanze tu- tu- tu- tukarya bi- bigize gute ikindi rero nyine uka- ukawuha nyine ubwo buryo bwo gukora eh, iyi siporo nta yandi mabanga mfite amabanga mfite gusa ni ubu- ni- ni ugukora- ni ukubaho mu buzima u- ushaka ushaka kandi rero ah, kuba rero ni- nk'ibyo ndi kuvuga niruka nkabasha kuzenguruka isi yose nkabasha kugenda mu mutwe wanjye hagafunguka ni icyo ngicyo nyine cyose gi- gituma ngira izo mbaraga kandi rero nkaba mfite n'abantu bagenda ba- bankurikira bamfasha n'ibyo byose bimpa imbaraga nta- nta yandi mabanga ngira ndahamya yuko abana benshi wafashije kwiga mu rwanda ubu ngubu bumva ijwi ry'amerika ah, turangiza twibutse barangana iki ah, kandi ubasuhuze Eh, abana banjye rero ubu ba- bararenga mirongo itatu abana nabashije gu- gufasha kwiga no no kugera muri univerisite abo bana mbafasha kubera yuko mbasha kubibonera ubwo bushobozi ariko ubwo bushobozi nta nubwo nti- abana banjye njya mbabwira nti kandi iyo mvuga abana banjye nyine na- ntabwo arabona byabo bose mirongo itatu ariko abana Ndabyumva, bose birumvikana.
abana bose ni abanjye ndababwira ntibana rero ntimugire ngo amafaranga nyahabwa n'abazungu ba- ba- a- ava ava hano tuyu- dutoragura hasi amafaranga nyararira ijoro amafaranga ndayatekera teka ibiryo by'ibinyarwanda ngakora amasambusa ah, ngafata ibijumba ngakaranga ubunyobwa nga- ngahamagara abantu nimuze murye mu- mumpe amafaranga ntabwo rero nsabiriza nta- ntabwo nsabiriza ikintu nkoresha ni ukugira ngo nereke abantu ko mbasha kubereka ibikorwa by'iwacu mbasha kubereka umuco wanjye namwe mumfashe ku- ku ku bushobozi bwanyu ariko ntabwo nsabiriza Ini- ini iyo wihaye ibintu byo gusabiriza kubera ko mbwira abana banjye nti mujye mwirinda gusabiriza mujye mwirinda kubona abantu bamfasha ngo ngo ngo mushake kuvuga ngo ah ubwo bamufashije noneho baduha menshi oya nu- iki- ikintu nkora ni ukugira ngo tubane tubane ni nacyo kintu mba mba nifuza kuri ibyo bintu ndi kuvuga kwi- ku isi kugira ngo abantu babane abantu bamenyane ujya ahandi umenye umuntu muhure muvugane ubone uko abaho wubahirize umuco we arimo nanjye nubahirize uwawe urimo ibyo rero ni ibyo bintu mbwira abana banjye kandi abana banjye nkababwira nti ntimuzigere mumbwira ngo ngo nimbazane burayi ningirene ntabwo ari wo mushinga mfite icyo umushinga mfite ni ukugira ngo mubashe ah, ku- kuzamuka mwige mu- muzamure eh, i- igihugu muzamure ah, aho muri afite iyo mvuga kuzamura igihugu nta- ntago ntago mba ngera no kure rwose mu gihugu mba nivugira urugo rwa- rwabo nubasha ku- kwiga ukagira akazi u- u- ukabasha kwibeshaho ukagira amafaranga ukagira umugore umugabo ukagira abana birampagije nta kindi ngusaba murakoze namwe madamu natali tiri mukundwa mugire umunsi mwiza ye murakoze cyane
tugushimira nawe venuste nshimiyimana ku bw'icyo kiganiro tunashimire ku buhanga bw'ibyuma santos no ku bugenzuzi bwa gahunda fatu alimasi karara nge mwari kumwe ndi jeffrey mutagoma muramukana amahoro n'amahirwe